Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mwaramutse nshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri tariki 15 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu muri kumwe na Fidel Niyongabo kuri mikro muri iki gitondo.
The good news is we seem to have gotten some significant steps forward with the Ugandan government's preparations to begin talks. The bad news is, of course, that we've seen yet more violence, including fatalities in the dozens in Burundi.
Uwo ni Thomas Periero intumwa idasanzwe mu karere k'ibiyaga binini avuga ko leta ya Uganda yabemereye ko yatanguje imyiteguro y'ibiganiro bihuza abarundi. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya. dutangurire yamara ku makuru avuga hirya no hino ku isi amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyes Bigirimana. Waramutse neza Aloyes.
mwaramutse fidel niyongabo mwaramutse nawe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika amenyesha ko atanke k'inteko mvamakungu zirongowe na leta zunze ubumwe za amerika mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa leta isilamiste zigiye gutsinda urugamba ibyo perezida barack obama yabishikirije ejo ku munsi wa mbere ahejeje kubonana n'urwego rw'igihugu rujejwe umutekano mu gihugu mu biro vya pentagone bijejwe kwivuna mwansi aha i washington perezida barack obama amenyesha ko umuhari w'itera bwoba wa leta isilamiste uri kuraneshwa kandi ko abawurongoye batakigira aho binyegeza ni mu ntumbero yo kuremesha abanyamerika inyuma y'igitero cy'iterabwoba giheruka kubera mu gisagara ca san bernardino muri leta ya california mu ntango z'uku kwezi aho umugabo n'umugore wiwe bishe abantu barenga cumi leta z'umwe za amerika zimenyesha ko zizobandanya guha inyigisho za gisirikare n'ibigwanisha abasirikare ba Iraki n'abatavuga rumwe na leta ya Syria bari mu kugwanya umuhari wa Eta Islamiste muri Nigeria igisirikare ca Nigeria carishe abayoboke b'idini rya Islam b'abashite mu mpera zindwi irangiye inyuma yaho bategeye imiduga y'igisirikare yarimwo urongoye igisirikare ca Nigeria umuhari w'abayoboke b'idini rya Islam muri Nigeria witwa IMN umenyesha ko abasirikare ba Nigeria bishe abanywanyi babo barenga amajana atatu mu buraruko bw'igisagara ca Zaria kiri muri leta ya Kaduna hari n'ayandi maraporo amenyesha ko abafuye bari bari munsi ya mirongo ibiri ubwo bwicanyi bwabaye ku munsi wa gatandatu igihe abayoboke b'idini rya isilamu bazibiriye ibarabara umujenerale tokuru buratayi arongoye igisirikare cya nigeria yagira acemwo umuvugizi w'igisirikare cya nigeria cha Nigeria murambabarira yagiriza abo bayoboke b'idini rya Islam kuba bagomba kwica iyo ndongozi y'igisirikare abo nabo ba, barabihakana bakavuga ko abasirikare ba Nigeria bari bateguye kuva ubwa mbere gutera uwo muhari uwo muhari w'abayoboke b'idini rya Islam ufise intumbero yo gushinga leta ishimikiye ku idini rya Islam Islam mu buraruko bw'igihugu ca Nigeria sudani naho leta ya sudani y'amajyepfo imenyesha ko igiye kurasa indege zose na za kajugujugu zizoba ziri mu kirere cyayo zitabimenyesheje ubutegetsi iyo ngingo muratubabarira iyo ngingo yamenyeshejwe na generale paul malonge awane umwe mu bategetsi b'igisirikare cy'umuhari wa gisirikare wa leta wishinze guhabuza sudani SPL SPLA uri ku mugwa mukuru Juba ministre wo kumenyesha amakuru Michael Makuei amesha ko leta ifise ivyemeza ko hari indege zinjiza ibigwanisho mu mpisho mu gihugu ciwe ariko ku rundi ruhande Ezekiel Lol Gatuke umunyamabanga ajejwe iby'imigenderanire mu bagwanya leta barongowe na Rick Mashar yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu basaba leta ya Sudani y'Epfo guhagarika iyo ngingo kuko iteye kubiri n'ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro yo kuwa mirongo ibiri na gatandatu z'ukwezi kwa munani uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihugu ca Ethiopia naho abantu batanu nibo basize ubuzima mu migumuko yabaye hagati y'inzego z'umutekano n'abanyagihugu bo mu bwoko bw'aba Oroma baba mu karere ka Oromia kari mu micungararo y'umugwa mukuru Addis Abeba ivyo vyamenyeshejwe na leta ya Ethiopia ejo ku munsi wa mbere mu gihe abo banyagihugu biyamiriza umugambi wa leta wo gufatanya ako karere k'indimo n'umugwa mukuru Addis Abeba kugira hubakwe amaduka yo kudandarizamwo Minisitiri wa Ethiopia ajejwe kumenyesha amakuru Gacheve Reda yavuze ko igitigiri c'abafuye gishobora kwiyongera abarongoye iyo migumuko nabo bamenyesha ko abantu barenga mirongo itatu aribo bamaze gufa mu ndwi zitatu iyo migumuko muri ako karere ka Oromia imaze abantu bo mu bwoko bw'aba Oroma bagize ibice mirongo ine ku ijana by'abanyagihugu ba Ethiopia Prezida Xi Jinping w'Uburusiya na Prezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika ejo ku munsi wa mbere baremeranije ko bagiye gukorera hamwe kugira bashire mu ngiro amasezerano ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe aheruka kwemezwa ipari mu Faransa. Ivyo bihugu ko ari bibiri nivyo biri ku isonga ry'ibihugu birungika ivyuka vyinshi mu kirere bigatuma ibidukikije bihungabana. Mu kiganiro abategetsi babiri bagiranye kuri telefone Perezida Jinping yamenyesheje ko Ubushinwa bugiye gukorana na Leta Zunze za Amerika mu gushira mu ngira ayo masezerano.
Turagushimiye Alois ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ni umwanya w'amakuru yo mu karere. intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika mu karere k'ibiyaga binini thomas periero atangaza ko leta y'igihugu ca uganda imaze kubagaragariza icizere ko imyiteguro y'ibiganiro bihuza abarundi ibandanye ko igihe icyo ari cyo cyose ibiganiro bishobora gutangura i kampala ivyo yabivuze mu kiganiro ari kinshasa yahaye ku itelefone mugenzi wacu edi gwema aradushikiriza inkuru y'idonido kuri ico kiganiro iyi ntumwa ya leta zunze ubumwe za amerika iri kumwe n'izindi ntumwa zihagarariye imiryango irimo uwafurika yunze ubumwe umuryango w'abibumbye n'umuryango w'ibihugu by'uburayi bakomeje urugendo mu karere k'ibiyaga bigari bagerageza gushakira umuti ikibazo cy'uburundi bwana periyero yavuze ko nyuma y'ibiganiro bagiranye na leta y'ubugande hari icyizere cy'uko ibiganiro bihuza abarundi bishobora gutangizwa mu gihe kitari icya kure periyero yavuze ko uko ibiganiro bitinda gutangizwa niko inzirakarengane zikomeje gutakaza ubuzima mu gihugu cy'u burundi
turamaze amezi atari make dusaba ko ibiganiro bihagarikiwe n'abatetsi bo mu ntara itangura inkuru nziza dufite ni uko hari intambwe zikomeye zimaze gukorwa na leta ya uganda mu gutegura ibyo biganiro inkuru mbi nayo ni uko twasubiye kubona ubundi bwicanyi bwahitanye abantu batari bake umunsi wose wijana ibiganiro bidatanguye uratuma abantu babandanya gupfa maze inzangano zikarushirizaho birakenewe cyane ko abatetsi bo mu ntara ya afurika y'umuseruko batanguza ivyo biganiro kandi ko impande zose zirimwo leta hamwe n'abatavuga rumwe nayo baja muri ivyo biganiro bagafata inzira y'amahoro
mubajije niba abagomba kuganira ni ukuvuga guverinoma y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo baramaze kwemera ko bazitabira ivyo biganiro periyero yavuze ko kugeza ubu abagize ihuriro sinared aribo bamaze gutangaza ku mugaragaro ko bazitabira ibyo biganiro nta mananiza yavuze ko ntacyo uruhande rwa leta rurabemerera ariko ngo bakurikije ibyo babona cyangwa ibyo bumva ngo leta nayo ishobora kuba yemera ko ibiganiro by'amahoro ari cyo gisubizo cy'ibibazo biri mu gihugu kuri uyu wa kabiri biteganyijwe ko izi ntumwa zizasura igihugu cy'u rwanda ibi bibaye mu gihe umuryango refugee international usohoye itangazo ritunga agatoki u rwanda kwinjiza impunzi mu mutwe w'inyeshyamba zirwanya leta y'u Burundi bwana periyero yashimangiye ko inkambi z'impunzi ari ntavogerwa Well, we'll be traveling to Kigali tomorrow as an envoy team, and I've certainly been uh, there on previous trips to the region, and we've tried to make tugiye kuja i kigali turi mu rwi w'intumwa turamaze kugaragaza tubwira ibihugu bibanyi by'u burundi ko amakampi impunzi ari ibibanza byo kubahiriza ibikorwa byose byo kuja muri ayo makampi kwinjiza impunzi mu mirwi itwaje ibigwanisho ari ibikorwa bihonyanga amategeko mpuzamakungu ikintu cyose kiriko kirakorwa mu iki gihe kugira ngo ingwano yiyongere mu burundi aho kugabanya uruhagarara no guhimiriza abanyagihugu ngo bafate inzira y'amahoro kizogira ingaruka mbi
ishirahamwe rijejwe gutabara rikorera i Washington Refugees International yarasohoye raporo yaryo ejo ku munsi wa mbere aho ritangaza ko ritewe impungenge n'ibivugwa n'impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda vy'uko zinjizwa mu gisirikare n'imigwi yitwaje ibigwanisho ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Eugenie Mukankusi muri iyo raporo umuryango urengera impunzi refugees international ugaragaza izo mpungenge ku mpunzi z'abarundi uvuga ko iyo mitwe ifite intwaro ishyirwamo abarundi n'abanyarwanda ibyo bikorwa bikaba birenga ku itegeko ry'u rwanda no ku itegeko mpuzamahanga kandi bikaba bishobora guteza umutekano muke mu karere uwo muryango usanga ikintu cyihutirwa ari uko impande ziri mu mirwano mu burundi guverinoma y'u rwanda n'umuryango mpuzamahanga bigomba kwamagana byivuye inyuma kandi bigakumira ibikorwa byo gushyira impunzi z'abarundi mu mitwe y'inyeshyamba umuryango refugees international uranasaba ibihugu byo mu karere uburundi buherereyemo kurinda no kurengera impunzi ntizishyirwe mu mirwano urasaba kandi ubufatanye hagati y'ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr n'imiryango ikorana nayo mu bikorwa by'ubutabazi iyo miryango ikagira uburenganzira busesuye bwo kugera ahantu hose impunzi ziri impunzi n'abakozi b'ubutabazi bakabasha kuvugana mu ibanga umuryango refugees international urasaba kandi ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr abakorana nayo guhita byohereza abandi bakozi bo kurinda impunzi bakorera mu rwanda kandi ku buryo buhoraho icyo gihe bacunga inkambi mu mugoroba kandi bagakumira ishyirwa ry'abana mu mirwano uwo muryango urasaba inteko ishinzwe umutekano ku isi ya onu na afurika yiyunze hamwe n'abaterankunga ku rwego mpuzamahanga kotsa igitutu uburundi n'ibihugu bituranye bikubaha abasivili n'amategeko arengera ikiremwamuntu mu gihe cy'ubuhunzi kandi bigashyiraho ibihano ku bantu cyangwa se imitwe yahohotera abasivili n'ikiremwamuntu muri rusange nk'impunzi muri iyi raporo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana rirasabwa kurinda abana b'abarundi b'impunzi bakozweho n'ubushyamirane no kurinda abana baturanijwe gushyirwa mu mitwe y'inyeshyamba radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ejo ku munsi wa mbere abasirikare n'abapolisi bagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu burundi niho baburanishwa igitega mu ngoro ya sentare y'iyungururizo ry'igitega abaregwa basabye kutaburana kuko batari bahawe kopi y'ibyo bagirizwa sentare ishima kubandanya kubaburanisha imaze kuborohereza muri bimwe bari basabye urubanza ruzobandanya urubanza ruraza kubandanya uno munsi ku wa kabiri aho haza kuburanishwa indwi muri abo barimwo abajenerali batatu ni inkuru ya fidel d'antoine sabimana abo bagirizwa gushagurika ubutegetsi bose uko ari mirongo ibiri n'umunani baje bapakiye ikamyo y'igisoda icunzwe n'abapolisi mirongo itanu na batandatu kuko umwe wese yari afise babiri bamucunze igihe cy'isaha ine n'inusu niho bashika mu ngoro y'ubutungane ya sentare y'iyungururizo y'igitega urubanza rwaciye rutangura igihe cy'isaha tanu abagiriza gushaka guhirika ubutegetsi bose bagirije ibyaha bitatu gushaka gusenyura inzego z'igihugu kwica abasoda abapolisi n'abanyagihugu hamwe no kubomora amazu n'inyubako za leta abagirizwa bose bavuze ko badashobora kuburana kuko ibyo bagirijwe ari ubwa mbere babyumvise bagasaba ikopi y'ibyo bagirizwa kugira ngo bategure ibyireguro ikindi basabye imbere yo kuburana ni uko bafungwa mu buryo butitura agateka ka zina muntu bagasaba ko byohinduka abo banyororo bavuga ko bafungiwe mu cyumba kimwe cy'imetero zitatu kuri zibiri ari batanu bakiherera mu kadobo kamwe batagira n'umurumyo ibyo nabyo bakavuga ko ari ugufatwa nk'inyamaswa bakavuga ko badashobora kurana mu gihe badafashwe runtu ikindi bavuze cerekana ko bafunzwe binyuranye n'amategeko n'uko haciye amezi atandatu bataraburanishwa hari umwe mu bagirizwa guhirika ubutegetsi yavuze ko umwe mu bamwunganira atarashika mu burundi agasaba ko borindira agashikaho mu wajiji uwo ari we avuga ko ari umubirigi yitwa bernard menge umushikirizamanza yamwishyuye ko iryo zina ririmwo muri iyo dosiye yo gushaka guhirika ubutegetsi abunganira abagirizwa basabye ko n'abapolisi baza ari benshi ko bogabanywa mu ngoro y'ubutungane ko basa ari nabo bayiharije inyuma y'imari nyinshi sentare yabangiriye igarutse gusasa yatanze inyishu ku makenga ababurana n'ababuranira batanze ku bijyanye n'abapolisi binjira ari benshi mu ngoro y'ubutungane sentare yafashe ingingo ko ejo hazo kwinjira batatu abandi bakarindirira hanze abavuze ko bumvise ibyaha bishasha mu byo bagirizwa sentare yavuze ko bazobigaruka ko mu gihe bazoba ariko baraburanishwa ido n'ido ry'urubanza naho ku bijyanye no gufungwa bunyamaswa sentare yavuze ko bagiye guhabwa umwanya wo gusenga nk'abandi banyororo hamwe n'uwo kota akazuba akadobo ko kwihereramo bazoca bitunganya mu gihe bazoba bahawe akanya ko kota akazuba sentare ntare yahavuye ifata ingingo ko ndwi muri abo bagirizwa gushagurika ubutegetsi bazorengutswa imbere y'intahe ejo ku munsi wa kabiri muri abo ndwi harimo generale major Cyril Ndayirukiye generale de brigade Zeno Ndabaneze generale major Juvenal Niyunge ko batazira kiroho hamwe na colonel Daradango igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika
ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubake ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
radiyo ijwi rya amerika i washington dc naho mu rwanda ku munsi wa kane w'ingendo z'abagize inama nshingamateka basobanurira abanyagihugu ibyahinduwe mu ibwirizwa shingiro babandanya gusaba abanyagihugu gutora ego muri referandumu yamara hari bamwe mu banyarwanda babyamirira kure bavuga ko bariko barica amatora erike bagira ubusa erike bagira ubusa yari mu karere ka muhanga mu bumanuko bw'u rwanda
nta na hamwe turagera mu ngendo z'abagize inteko ishinga amategeko basobanurira rubanda impinduka z'ingenzi ku itegeko nshinga ngo tuhave hatagize umwe mu basobanura ahamagarira rubanda kuzatora yego muri kamarampaka uyu wa mbere mu murenge wa nyamabuye mu karere ka muhanga mu majyepfo y'u rwanda madame jose kankera depite ku iturufu y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi niko yabikoze imbere y'imbaga muzaritora se ni kuwa gatanu gutora ibyo mwadusabye kuvugurura ni ugutora yego nimutora oya muzaba mwihizemo umuntu rero abonye intore zinyuramo kaba ari akaga sibyo kirazira kikaziririzwa kwinyuramo sibyo ra kandi mu majyepfo ho gisanzwe kizira siko bimeze mu majyepfo uretse ko no mu rwanda hose kizira ariko mu majyepfo ho ni ibindi siko bimeze mu gutora itegeko nshinga we ntawuteze kuduhiga intara yewe
ibyo umudepite yakanguriye rubanda ku gutora yego na mugenzi we mukayuhi rwaka nawe ku iturufu y'ishyaka fpr inkotanyi iri ku butegetsi yunze murye abayobozi mu karere ka muhanga duhereye kuri bwana na francois uhagaze ushinzwe ubukungu muri ako karere bo barushijeho nta jwi na rimwe dushaka gutakaza umubare w'abantu muri iki gihugu bakwiye gutora urazwi no mu mazina si ukubamenya gusa niyo tuvuga ijana ku ijana ni uko ijana ku ijana rigomba kuba ijana ku ijana ntitugomba kuburaho na dukeya ibirenze kuri ibyo bwana uhagaze yasabye n'abatazi gusoma no kwandika kuzajya gutora batarombereje ku ifoto ya perezida kagame kuko ngo hari abatekereza ko ariwe bazajya gutora uyu muyobozi yishyize mu mwanya w'abakozi ba komisiyo y'amatora yigisha uko bazatora yababwiye imiterere y'ikarita y'itora kuva ku ntangiriro kugeza ku ndunduro yayo ashimangira kuzatora yego kandi ku byagaragarira amaso bamwumviye yego nshinga twese yego yego yego murakoze cyane aho yasezeranije ubusabane ku rwego rw'akarere nibatora mu buryo yitabwa neza ubwo busabane atatomoye bwaje kuvugwa na bwana francois ndejeje umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa nyamabuye twebwe tuzatora hakiri kare mbere ya saa mbiri tube twarangiye aho kuko tuzahita duhamagara ku buyobozi bw'akarere tubamenyeshe ko twebwe twarangije gutora ni ukuvuga ko bazahita bohereza intumwa ikareba yareba kuri lisiti y'itora igasanga abantu bose bagombaga gutora bagize bate barangije hanyuma cya kimasa bakakiduha tukakivovora nta mpamvu yo kugishorera ngo bakivane hano bakijyane kure kandi duhari natwe ubu butumwa bwatangirwaga mu ruhame amashyari yose ariko ku mutima ho ndi kure nk'uko abanyarwanda babivuga hari abatanyuzwe mu bari aho umwe mu bemeye kuvugana n'ijwi rya amerika yadusabye kumuhindurira amajwi no kubika imyirondoro ye kubw'umutekano we yatangiye avuga ko ibikorwa bitamushimishije ntabwo nejeje urabona ko nk'ibi biganiro tuba turimo ya ndi umunyarwanda nkunda n'igihugu cyanjye ntabwo ndi muri opozisiyo ariko uburyo bikoze ndabona bibogamye nge bibogamye hehe urabona ahantu bavuga ati umuzatore ngo gutora aho ya ntibirimo urumva sansibilizasiyo isansibiliza abaturage urumva umuturage wo mu cyaro ubwo urumva azikora yego kandi byagakwiye kuba ari ibintu umuntu yihitiyemo bari kwica amatora mbere niba nkumva neza eee urebye ni nko kwica amatora iriya ngingo yatangiye kuvugwa aho manda ya nyakubahwa perezida wa repubulika yacu igiye kugerera ni nabwo batangiye kuyisansibiriza nanjye ubwanjye nitwa ko nizi ntabwo nari nyizi babatuma iki abadepite bari gukora ibi nkunze igihugu cyanjye ko gitera imbere cyane n'abanyarwanda kabana neza ariko rero ibi ngibi nk'abantu bahagarariye igihugu aribo badepite barahangaha ntabwo bagakwiye kuba aribo basansibiza abaturage ngo gutora hoya ntibirimo twari dusuye nk'abanyamakuru ahubwo ndibaza aho mutuye ho bimeze bite mu nzego z'ibanze mu nzego z'ibanze nawe urabyumva iyo ubibanye hejuru na- na reponse y'inzego z'ibanze zitiribona mufatiye ku byo mugenda mubona amatora abayitega bate amatora amayitega nyine ita- azaba n'ijana ku ijana nyine urumva ko amatora nyine bo n'ubundi ni nk'umuhango ukurikije ibyo babumvishije si uyu gusa unenga ibikorwa n'abagize inteko ishinga amategeko bahamagara amarangamutima ya rubanda mu gutora yego muri kamarampaka hari na bimwe mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu bibona bityo biravuga ko niba amahanga atunga agatoki inteko ku gutekinika cyangwa kudakora ibiciye mu mucyo abayigize bagakomeza guhatiriza muri tora yego tora yego bisobanura ko n'ubusabe bwo shingiro y'iri vugururwa ngo perezida kagame yemererwe kwiyamamariza gutegeka u rwanda butaturutse ku muturage ingingo y'ijana na rimwe mu itegeko nshinga abaturage basabye ko yahinduka igafungurira imiryango perezida kagame abadepite n'abasenateri barayisobanura byimbitse kandi bakagaragaza ko nta mpungenge kuba yaravuguruwe ku myaka irindwi ikajya kuri itanu kuko ijana na mirongo irindwi na kabiri iteganya inzibacyuho y'imyaka irindwi uzategeka akazabona kwiyamamariza kuri manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa rimwe barasobanura kandi ko abasenateri kimwe na perezida na visi perezida b'urukiko rw'ikirenga bakuwe ku myaka umunani ku butegetsi bwa manda imwe bashyirwa kuri manda y'imyaka itanu ishobora kongerwa rimwe ingingo zitajyanye n'igihe nk'izavugaga iby'inkiko gacaca mu itegeko nshinga rivuguruye zavuyeho kuko inkiko gacaca zasoje imirimo yayo imishinga ikomeye nka za gari ya moshi zihuza u rwanda n'akarere ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya bugesera n'ibindi biri mu nkingi za mwamba abadepite bibutsa rubanda ko nta wundi wabishobora nyuma ya bibiri na cumi na karindwi bikaba bimwe mu byatumye basaba ko perezida kagame yazabisoza ingendo nk'izi ku bagize inteko ishinga amategeko zizarangira ku itariki ya cumi na gatandatu iya cumi na karindwi z'uku kwezi abari mu mahanga buke batora referandumu cyangwa akamaramaka akabagira ubusa ijwi ry'amerika imuhanga mu majyepfo y'u rwanda ku yindi nkuru yerekeye u rwanda colonel tom byabagamba na general de brigade frank rusagara bagirizwa ibyaha birimwo kwangisha abanyagihugu ubutegetsi basabye sentare kutazokoresha ibimenyetso vyakuwe kuri telefone na email vyatanzwe n'ubushikirizamanza asumta kabo yari kigali yarakurikiranye urwo rubanza ikimenyetso cyatanzwe n'ubushinjacyaha cyakuwe muri imeri za jenerali de brigade frank rusagara wasezerewe mu gisirikare cy'u rwanda ndetse na telefoni ye cyateje impaka mu rukiko ubushinjacyaha bwasobanuye inyandiko frank rusagara yohererezaga inshuti ze harimo na muramu we kwenete mu byabagamba izo imeri zabaga zirimo inkuru zanditswe zisebya leta y'u rwanda kandi zanditswe n'abo muri rnc ishyaka ritaremerwa mu rwanda cyangwa ibindi binyamakuru mu nyandiko ngo yohereje kuri imeri harimo iya rudasingwa teogeni ivuga amadayimoni arindwi atuma ngo paul kagame aguma ku butegetsi izi meyiri frank rusagara ndetse n'umwunganizi we bavuga ko zitahabwa agaciro ko zatanzwe nyuma ubushinjacyaha bwararangije kuregera urukiko ikindi uregwa n'umwunganizi we basobanura ni uko telefone batanze ngo zisuzumwe zitari iza jenali frank rusagara uregwa akibaza aho bashingira bavuga ko ibyasanzwe kuri imeri cyangwa kuri telefone ari ibye mu gihe telefone bifashishije bamukurikirana basanze ikoreshwa n'undi muntu utari frank rusagara frank rusagara yanavuze ko ubushinjacyaha bwinjiye muri imeri bwisiye kandi atarigeze abazwa amazina akoresha kuri iyo imeri ndetse n'umubare we w'ibanga ibi uregwa akabishingira abasaba urukiko ko rutesha agaciro iki kimenyetso cy'uko cyakoreweho atari nyiracyo umwunganizi wa frank rusagara metere buhuru pierre celestin wavuga ko ubushinjacyaha bwihaye kwinjira mu buzima bwite bw'uwo yunganira izi mpaka kandi zabaye ku nyandiko yanditswe tariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda umwaka ushize n'ubushinjacyaha bukuru iha uburenganzira ubushinjacyaha bwa gisirikare bwo kugenzura no gusoma imeri za frank rusagara umwunganizi wa rusagara akavuga ko batunguwe no kubona baragiye muri imeri za bibiri na cumi na gatatu kandi uburenganzira bahabwaga ari ubwo kugeza mu kwezi kwa cyenda umwaka wa bibiri na cumi na kane ubushinjacyaha buvuga ko igihe cyose urubanza rutaratangira kuburanishwa urega aba afite uburenganzira bwo kongera muri dosiye ibimenyetso by'inyongera uko bigenda biboneka icyemezo cy'umucamanza kuri izi mpaka nticyagiye kure y'ibyavuzwe n'ubushinjacyaha maze umucamanza avuga ko ibyo ubushinjacyaha bwakoze bwo kuzana ibimenyetso bishya bikuwe kuri telefoni cyangwa kuri imeri nta cyaha kirimo gusa urukiko rufata umwanzuro wo kuzasaba ibisobanuro ubushinjacyaha bukuru bwatanze icyemezo cyo kujya muri imeri na telefoni za frank rusagara na colonel tom byabagamba kuko byaje kugaragara ko telefoni zifashishijwe atari iz'abaregwa uko ari babiri icyaha cyo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho kiregwa rusagara ubushinjacyaha bugihera ku magambo abatangabuhamya bemeza ko yavuzwe na jenerali de brigade frank rusagara wasezerewe mu ngabo ko u rwanda ari igihugu kiyobowe n'igitugu ngo leta idafite ubutegetsi buhamye ndetse rusagara ngo yavuze ko mu rwanda nta bwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka buhari kuva urubanza rwatangira kuburanishwa mu mizi yarwo abaregwa colonel tom byabagamba na jenerali de brigade frank rusagara bamaze kwiregura ku cyaha kimwe bahuriyeho cyo kwangisha abaturage ubutegetsi buriho urubanza ruzakomeza mu mpera z'uyu mwaka asumita kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wacu aloyisi bigirimana twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije aloyisi
perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika amenyesha ko atankeka inteko mvamakungu zirongowe na leta zunze ubumwe za amerika mu rugamba rwo kurwanya umuhari wa eta islamiste zigiye gutsinda urugamba iryo perezida obama yabishikirije ejo ku munsi wa mbere ahejeje kubonana n'urwego rw'igihugu rujejwe umutekano mu gihugu mu biro bya pentagone bijejwe kwivuna umwansi hano i washington perezida barack obama amenyesha ko umuhari w'iterabwoba wa eta islamike uriko uranesha kandi abawurongoye batakigira isaganirizo ni mu ntumbero yo kuremesha abanyamerika inyuma y'igitero cy'iterabwoba giheruka kubera mu gisagara cya san bernardino muri leta ya california mu ntango z'uku kwezi aho umugabo n'umugore we bishe abantu barenga cumi muri nigeria igisirikare cya nigeria cyarishe abayoboke b'idini rya isilamu b'abashite mu mpera z'indwi irangiye inyuma y'aho bategeye imiduga y'igisirikare yarimwo uburongo igisirikare cya nigeria umuhari w'abayoboke b'idini ya isilamu muri nigeria witwa imn umenyesha ko abasirikare ba nigeria bishe abanywanyi babo barenga amajana atatu mu buraruko bw'igisagara cya zaria kiri muri leta ya kaduna hari ayandi maraporo amenyesha ko abafuye bari munsi y'igitigiri cya mirongo ibiri leta ya sudani y'amajyepfo imenyesha ko igiye kurasa indege zose na za kajugujugu zizoba ziri mu kirere cyayo zitabimenyesheje ubutegetsi iyo ngingo yamenyeshejwe na generale paul maronge awane umwe mu bategetsi b'igisirikare cy'umuhari wa gisirikare wa leta wishinze guhabuza sudani uri ku mugwa mukuru juba minisitiri wo kumenyesha amakuru michael maka kuweyi amesha ko leta ifise ivyemeza ko hari indege zinjiza ibigwanisho mu mpisho mu gihugu ca sudani y'amajepfo mu gihugu ca etiyopiya naho abantu batanu nibo basize ubuzima mu migumuko yabaye hagati y'inzego z'umutekano n'abanyagihugu bo mu bwoko bw'aba oroma baba mu karere ka oromiya kari mu micungararo y'umugwa mukuru adiza abeba ivyo vyamenyeshejwe na leta ya etiyopiya ejo ku munsi wa mbere mu gihe abo banyagihugu biyamiriza umugambi wa leta wo gufatanya ako karere k'indimo n'umugwa mukuru adizabeba kugira hubakwe amaduka yo kudandarizwamo minisitiri wa etiyopiya ajejwe kumenyesha amakuru getachew reda yavuze ejo ku wa mbere ko igitigiri cy'abapfuye gishobora kwiyongera perezida jinping w'ubushinwa nawe amenyesha ko agiye gukorana na perezida barack obama kugira bashyire mu ngiri ibyavuye mu masezerano y'ipari
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byo kuri iyi saha twari twabateguriye bigarukiye aha mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro byacu birabandanya
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.